e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ga re lebelela fela o re fa setshwantsho sa o re tlhalosetsa bontle fela ga re tla go lebelela bagodi ba rona ba mo kotsing e kana kang gore ba ka tshabelwa ke mogare o wa corona o ke leboga gape dise le bareetsi ba motswedi bagodi ba rona tota-tota twatsi e ya corona ba mo kotsing e kgolo thata-thata re tla lemoga gore batho ba bagolo ga ba gola bontsi ba bona ba nna le malwetsi-lwetsi a bogodi a ba nang le ona mme lebaka la gore ga ntlha um eh, dingwaga di ile ko godimo le gore go na le malwetsi-lwetsi a ba nnang le one e ba dira gore ba nne mo kotsing e, e ko godimo ya go tshwarwa ke botsekijo ja corona ga motlhomogolo a ya a gola re tla le lemogela ba bantsi ba tshwara ke makoa a go tshwana le bolwetse ba sukiri bolwetse ba sukiri bone ka bo bona bo masole kore immunity ya bone e ya ko tlase ke le tlhokela leroo la setswana le lentse le la immunity ya fologa ya ko tlase ya bobedi ba nna le malwetse a go tshwana le bo um madi a ko a magolo hypertension mm-hmm. and le yona hypertension bagodi ba ba nang le yona um ba mo kotsing e kgolo ya go nna le ya go tsena ke mogare wa corona e nngwe gape ke ba bangwe ba e leng gore nako ga nne ba ba bantšha ba ne ba mm. goga mafatlha a bone ka nako eo Ah, ah, ah, a koafetse ba fumana ba na le malwetse a mafatlha ba bangwe ba tshwere ke bo asthma fela yalo bo mhm. obstructive eo disease chronic obstructive eo disease e le tlhokelang lereo la setswana ke ba e leng gore le bona ka gore mafatlha a bona setse a a a a lentswe lela la reng batho mhm ke le batlela lentswe ka setswana a da already already kore debilitated eh, eh. mm, eh, ka seena a fokotse kaikalse ka a fokotse mm, mm, mafatlha a bona a fokotse no di e dira gore le bona um ba nne mo kotsing e ko godimo ya tshwaetsego ya ya corona ba bangwe bagodi ba rona ba tshela ka dikankere ba melemo mm, mm. E e alafang dikankere gomme le bona um eh, tshwaetsego ya corona e ya ko godimo thata mo go bona jaanong ga re ba lekantsha re ba compara le bana kapa batho ba e leng gore ga ba ise ba gole thata re tla lemoga gore bone ruri ba mo kotsing fela ga gore gore bana bone ba sese ke ka lebaka leo re tshwanetseng gore re le bana ba bong re le go tlhokomela bong kuku thata thata ga re nna le bone re itse gore ga go tere se ka ra tsamaya re nne le selo se se bidiwang gore ke social distancing re tloga re se dira thata ka gore ga go itlhokomele rona re le nosi re na le maikarabelo a go dira gore bong kuku ba rona le bontatemogolo ba rona ba bolokegile ga ba nna le rona kapa ga re le gaufi le bona ka gore re ka se tsamaye ra ko nageng ko mafelong rago tsa ditshwaetso go ra ditisa ka mo gae mme di ama ko ba rona jaanong ga re tla mo ntlheng le ya gore um a ba fumana um kalafi e e tshwanang re tla lemoga gore mogare wa coronavirus ga o le mo mothong ka nako eo motho a simololang go bontsha dika go tla ra gore matsatsi a maso a lesomenne o ne a setse a ntse a swaetsemile so go tla ra gore ga nako ya ga dika di simolola go bonagala go raya gore motho tshwaetsego ya gagwe ga se ya letsatsi le re di bonang dika ka yona ke tshwaetsego e e sa le nnile teng nakong ya ke ka fa go leng botlhokwa gore um dithiba molong le dinko mask re di berekise ka nako se tsotlhe e le gore ge motho o simolola go nna le dikabo go itshimola ba go dirang bo go bua re tla gopela gore ga o bua ga ke re mathato molemong ya rona ga re bua gantse re berekisa dithiba melong jaana re nna le bokoko re a ba sireletsa gore dilo tse di eh, eh, eh, tshwaetsego e se ka ba fitlhelela ka gore kgone go gore ba rata go nna le bana ba bone ba rata go nna le ditlogolo tsa bone jaanong dithubamolomo di tloga di le botlhokwa e nngwe kgang e botlhokwa-tlhokwa ke gore ga re ntse ka fa gae le bokoko kgang e le ya go tlhapa matlhogo e botlhokwa thata-thata-thata re dire re itlhokisa matsogo a rona re Hap pa mwese ho ka sisi palin li, chika na kweye wile si ya 20 second or more. Kari dira yan, ritla dira, ritla hor, na kweye re, e ta ekta repopane lan, diwon koko wap, na kwa dizo rito mwese re ba se haker. Re veri se ki le, ritlo hor, haye kor ha koko wap mwese la dizo mwokon, diwe dina li, di koko wap na choko. Dika di ki li, di ki le mwese la mwese la koko, ke tla be ke tlhapile matsogo ga kere and ke dira mm. gore le ga ke na le dite ke nne kgolenyana le koko kgakalanyana le koko ke ka nna le enao ke apere sethuba molomo mm, mm, le nko ke theditse ausi leo doctor a re lebelele nkoko kana ntate mogolo o le o e le gore wa lwala o nwa ditlhare tse dintsi ke motho le gore re mo tlwaetse le gore ene ramoka ga re tsweletse pele go ka motho mo lapeng ra go lemoga jang ke se sa gore bontsha gore fano fa yaanong bagaetsho e ka tswa e le mangwe a matshwao a gore ka gongwe a ka tswa tshwaditswe ke, ke mogare o wa corona re ka lemoga jang ka gore ene ra mooka ra mooka tsatsi letsatsi re motlhokometse ra go lemoga jang um matshwao ga fapane thata-thata o tla simolola a nna le go thubana ga chemo a fiše thata ka nako a go tlhole ka nako a bue gore negolo e botlhoko ga ke ke mm-hmm. nako yeo heng ko kwa tshwanetseng gore a a a a biletswe ba lefapha la la maphelo a testiwe a mm-hmm. lebelele gore a ke nnete ene dilo tse tsotlhe tse re tlhokomeleng gore ga di dirwa re ntse re nna le bonkoko ga ke re re buile gore go a tlhapiwa matsogo go berekisiwa di-sanitizer go thibiwa melomo re se ke ba tlogelang koko fela-fela ntse jalo re tshwanetse re lena re dire gore dilo tse di thibelang tse le ena a nne le tsone a gona le ka tsela nngwe e re ka tswelang pele go ba tlhokomela bagodi ba rona le gore ba tle ba natlefatse masolo a bone a mmele mo nakong e re le mo go yone ee e teng ka nnete sa ntlha-ntlha ka gore re buile gore Ban male malo sibe siya manje wakil anka o. Do sanje roko pou le hororona, ri hari, tako le chan sen hari lande kon. Akil, horwa ska fay to. Ya ou mm. e be mhm. di, hona li di lo se li di chan hori ti di malte vayt. Re taba afa, malte vayt, se chan li do di vitamin si, ban nawa konye se horwa ti seman so la o. E mwere e ka idira, e Rende fato ouro bakera mwen towa koutwa, nou vaksinansye. Mm-hmm. Di zo, bon kouk warnar ba se di zo, se di mouni file, se di zonadik nou wane mouni fisa. Enen, reskara vati wane, zay zo ouro bon kouk anakou nga hawak nou gelane. Mwen kouk wane, mwen kouk wane, mwen kouk wane, mwen kouk wane. re ba semedi ile a bothutho a tla ba thusa ka gore corona ga e le metsi a bothutho ga re ntse re ba fa metsi a bothutho ntse ba poka ra ba mm. thusa gore ba thusa mebele ya bone bo koko ba seka nna mo ntlong nako yotlhe ba ntse fela ba beile mo ntlong a ka nako koko a ntshiwe a ye go nna fa ntle fa fale a ilelwe e ke letsatsi ka gore letsatsi le lona le bolaya ditshenekegeng dikokwana le ke ke tse dintsi thata-thata mo beleng ya rona letsatsi le thusa le go tiisa marapo ka ela ya vitamin d no ga re ba tsaya mm-hmm. re ba ba fantle gore ba nne mo tsilong a nne le letsatsi le le nakwana e itseng a tla boela ka ntlo ra mo thusa le gone fao and then mm-hmm. le gone ke buile ka dijo gore ba se dijo tse di tshwanetseng ha koko a sa a kgona go ka tsamaya kapa ntatemogolo a tsamaya re mo encourage gore a fa ntle a tseye walk ka mo jarateng mm. a ka dikolong ga ntlo gabedi gararo ke gone go tla mofang gore a se ka nna fela a sa itseng yona eh, eh, eh, exercise e ntatemogolo kapa pokoko a e fitlhelelang ya mo thusa and then e nngwe gape jo se ke ra tshwarisa bagolo ba rona stress gatelelo ya moanagano batho ba gaetse a re thuseng bagodi ba rona ba seka ba dula ba gatelegile mo menaganong ya bona a re ba thuseng gore ba dule ba itumetse kare ga ba itumetse ke gone mo ba tla kgona masole a bone le ona a tia banna ba ga ne gate mogodi wa itumetseng ke mogodi wa leng

ehe le le e, e, ke na le go na le potso tse pedi fa pele ga pele ga re kgaogana doctor gore na mama a re a re sanitizer ya monkgela me re nna mo tikologong e le gore metsi re tshwanetse ra save kana gone go a boloka o dirisitse lereo leo o mongwe a re mama a re mask wa mohupetsa tlhae botsa doctor gore ano re irang ha re gautse jaana <laughs> ke ke arabilwe a le kwa kurumane ga kola gore ko kurumane ko kae um mama re mase kwa mo hupetsa doctor go dirwa nga go ntse yana le sanitizer e nkgelang um mogolo e eh, yone ke nnetse le nna ke lemogile gore di-sanitizer especially ge alcohol level e ya ko godimo di na le go thata-thata batho ba ba nang le mafatlha di na le go ba i guess Tika fao kulung butho kwa hore, re chate ka neti le sisi pa. Re tla hopola ba hae se hore, kana kwa mwiti sani thesa, re tsunzo re di reka hake. Yana kora hore, hao suna li bila ho e reka, o tla palelo. Pela ha hore hore, o ka se kone ho nchirele za momo hare. Sisipa le neti ha o tlapa, o tlapa, e e e ba ra sele ya tloga mmatogong ya gago ene le gona ga se e bolwa ke se sepa ha e kopana le se sepa ya tunya ya se ga ya swa ya ni ya no ha re ka itse go re se ra tsa tlhala go ntse rena ra di sa mo di lentse re ka se di fitlhelle ra lebella tse re tla di khona se sepa sepa sepa fela le ni ya tusa mo twa wa ka mask a re nna se go amo ke e thata tota ka re jaanong ga gona mo re ka yang teng

ke a leboga re lebogile thata ke ngaka rona re buisana le ene mo tsatsing la gompieno re buisana fela jalo ka gore twatsi e e ka ama jang bagodi mme jaaka setse eh, a kaile um dr boitumelo mashitiso jaaka setse a kaile gore bagodi ba rona ba gaetsho ka ntlha ya malwetse a ba nang leng one a e le gore a ntse a le teng ka gale ba mo matshosetsing a kwa godimo thata fela ka jalo tlante re tswelele pele go ba tlhokomela tlante re ele tlhoko bagodi ba rona selo se sengwe gape ke gore ga le ntse le tswa le ya ko le ya le tswang le ya ko teng ko le tswang ko teng ko ga le boela ko lapeng tlhe go na le bagodi kana go na le mongwe a lola mo lapeng a otlhe a otlhe a otlhe e kileleng yana emelenyana ko morago kwa o netefatse fela go na le sekgala sa loago mo go wena mo lapeng ga o tsena ko lapeng o seka wa tsena fela o boita o dula o dumedisa go sala go nela ka kete go siame e, e, e, a re tlhokomeleng bagodi ba rona le balwetse ba rona ko malapeng ka go farologana mme ke go mama re masekwa mohupetsa a o tlheng ke kopa le o shebe sentlhetlhe gore ka gongwe le o gagamaditse thata mane <laughs> <laughs> mono netefatsa gore ka gongwe o bona o bonnolonyana a tla kgone go dirisa mask man o tlhoka go dirisa mask oa ra leboga mme ka gongwe ga e se mamaga ke go fela le o a ngongorega ka gore dimask di a mo hupetsa ka re netefatse tlhe gore di nna bonolonyana mo go bone mo difatlhego mo ga di gagamale gore batle ba kgone go di dirisa ka ntlha gore go botlhokwa thata ela gore ba di dirise se ke motsweding fm konka bokamoso a ketise ke boloke thata hashtag ikgolole mo sekoloto ga e lebetšhereka ka cash konka bokamoso